turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe ibiganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda ku isi hose tukaba live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
polisi y'uburundi yahagaritse uno munsi kwa mbere ikiganiro amashyirahamwe parsem na olicom akorera mu gisata c'intwaro ibereye n'ubutunzi yari gukorana n'abamenyeshamakuru i bujumbura mu burundi muri ico kiganiro conference de presse mu gifaransa indongozi z'ayo mashyirahamwe zari zateguye kugaruka ku ngingo ya leta ibuza ivyuma ngendeshwa bigizwe n'amakinga amapikipiki n'utumodoka duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaje gushika mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca bujumbura bujumbura ikiganiro polisi y'uburundi yahagaritse imbere y'uko kiba nico ca mbere gabriel rufyiri atwara olicom yaragiye kuremesha n'amenyeshamakuru y'ibinyamakuru bitandukanye inyuma yo gutahuka mu burundi yari yaravuyemwo mu mvururu zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biturutse kuri manda ya gatatu y'umuhisi petero nkuru nziza yahoze atwara uburundi muri muri sanga y'uno munsi twabatumire rero gabriel rufyiri kugira ngo tumubaze uko yasanze uburundi bwifashe inyuma y'imyaka hafi indwi atawubarizamwo igisata c'ubutunzi akoreramwo uko kimeze mu Burundi icagona ku ngingo zitandukanye zihanze ico gisata muri no misi ziko ziravugwa na cane cane ingingo ibuza abagendesha ivyuma twadondaguye mu kanya gushika mu gisagara ca Bujumbura Gabriel Rufyiri ikaze ku ijwi rya Amerika kandi muri muri isanga wakoze kutwitaba
Eh, murakoze cyane kudutumira uh, kandi tukaba tubanje kubaramutsa twongera tuha namwiriwe kuko abantu bari ku migabane itandukanye kandi nkaba ndamukije n'abadukurikirana ndababwira nti mugire amahoro y'imana n'abantu mugire aho muba mwubahwe mugishikanye ijambo masaka n'amasabo
murakoze namwe bw'ayo masaka n'amasabo turayabipfurije imbere ko tugaruka kuri ico kiganiro mwari gukora vyifashe gute mu gihugu c'u Burundi haraheze iminsi mutahutse mwahasanze gute mugeranije n'uko mwahasize mukigenda
haramuheze indwi ndi ngahe bujumbura nasanze urabizi ahantu umaze igihe utari utangura ubwa mbere kuraba byaba byarahindutse ikintu cya mbere nabonye no gushimira umupolisi yanyakiriye kwa aeroporo ni ukuri yarakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo ushobore koroherezwa kandi niko byagenze nta kibazo na kimwe naratashe nshika amahoro hama kandi naho naciyeho naho nagiye ikintu cya mbere nabonye nko barundi batwenga ntazi kwiyumanganya iyo bari mu bibazo ikintu gisohoka ku maso kiboneka ku bantu benshi n'ubukene bwokora amakara bugata ikindi ni uko ibintu uko nasanze byaduze inshuro hafi gatatu ibintu byaduze rwose ku buryo nk'ibiterwa mbumbarugo twashaka twirimira ibiraya ibiharage umuceri ibintu byinshi byaraduze rwose ku rugero rwo hejuru cyane nk'umuntu yahora asumisha nk'ibihumbi bitanu yagakoresheje icumi cumi na bibiri cumi na bitatu ntashobora gusoma ngo bikunde ibyo rero murumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye rwose ikindi nabonye ni uko amabarabara mu by'ukuri yarahebye yarahebye cyane ibyo nabyo hariho n'ayatagishobora kurengana naragiye nko kubijya kumutakura ujya mu gufata iza bubanza ni ukuri cy'ibitoki urabona ko ari ahantu hagoye cyane n'imodoka ntizijya ubu mbere zica zica mu makazi kugira ngo zirengane hanyuma ikibazo cy'amabarabara rero kiragoye ku byerekeye naho nasanze abarundi ari amahoro batwenga nk'uko bari kunda bivuga abatwara batwakiriye neza jewe nta habiro na bimwe nagiyemo ntabonye banyakiriye neza ibyo nibyo baza kuvuga
mu gisata naho ca ego mu gisata naho ca mukoreramwo co kugwanya ibiturire co gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye aho vyifashe gute n'ubutunzi
oya ico ni ikibazo gikomeye cyane kuko nibaza yuko ibyo kurwanya igiturire nta gisata na kimwe nibaza kitarimwo mu giturire ahubwo twebwe twibaza yuko leta igomba gufata ingingo zikomeye cyane kandi turi ko turafasha kugira ngo tutange intererano hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ibiturire no gusahura amatungo ya leta ibyo sinibaza yuko twahava tuvuga ngo hari ikintu na kimwe kirakoreka haba amasoko ya leta ahantu hose mu bisanzwe urabona igiturire kiraye kuko n'abahaye akarorero nk'ubu gihe nshobora gutahura ukungene nkabona nk'uko ndababwiye ko amabarabara yahebye mugabo iruhande uhasanga amagorofa na bimwe twita amavira amazu meza cyane ari iruhande y'ayo mabarabara yahebye ibyo rero murumva yuko atanu n'umwe yabisabira ko nibaza ko leta iriko irabishyira mu mwitwariko wacu n'ahandi hoho byogora rwose yuko dushobora nta muntu ashobora gutera imbere atatagira muri mu gikorwa rezo infrastructure publique muri iyo minsi yose muri iyo ishobora gufasha mu iterambere Gabriel muri iyo minsi yose mumaze mutahutse mu gihugu cy'u Burundi muratudondaguriye amabarabara muvuga ko atakigenda ubutunzi kunyuruza mu mafaranga kugira iki ico mwumvise muvuga neza no kwakirwa neza gusa nta kindi kintu kicigeze gitera imbere kuva mu 2015
nabonye abatwara by'ukuri nkuko ntegereje kubibabwira ndamaze kwigira mu mabiri atari make bose ibyo nabonye banyakira neza baba mu mabiro y'igipolisi yaba mu mabiro y'abandi baraba iby'intwaro eka n'abapirive n'iyi telefone muri ko murakorera ko muhamamagaye ko yari yarugawe mugabo bayuguruye urumva nibaza yuko rero gutaha ta kibazo mwari mugiye kuvuga ko batubuje n'ikiganiro nibyo n'abaje kukitubuza baje neza baratubuza turabigarukako ego turabigaruka ko ivyo vy'ikiganiro hama uh, imbere ko tubija ko umuntu iyo atahutse na cane cane muri iyo mice y'abantu uvuga uh, uh, ngo nari narahunze nari naravuye mu gihugu gatahuka uba ufise ivyo wizeye mu gifaransa bavuga ati ndabaye desu canke bimeze neza ico waje wizeye ku Burundi ugifata ingingo yo gutahuka warakibonye ubona ariko bimeze ibyo waje witeze niko bimeze canke ingingo wafashe uri kuribaza ati uko nayifashe kose nari kubanza nkarindira
oya ibyo kurindira nta birimo kuko njyewe naje muhira ntambo n'imwe rero yotuma mba desi kuko nje mu gihugu cyanyibarutse ahubwo ndanezerewe kubona nk'ubu ndiko ndavugira mu burundi ibyo nahora mvugira mu mahanga nkabivugira mu gihugu numva ari iby'iteka naho icyo nashimye cyangwa nshima ni uko nk'uko nabivuze abatwara hariho abatarumva cyane ibikorwa byacu batarumva igikorwa cya sosiyete sivile niba hariho n'abandi babyumva abo nabo batabyumva tuzogerageza kuganira tubereke ineza iri muri byo kuko twese nta n'umwe akunda igihugu sinzi uwundi twese tuzikunda twese buri wese atanga interera y'ino yiwe kuko twebwe turi abantu batifuza ikintu bita viyorance uburyo bwose bushoboka mugabo kandi ntitwemera abantu bagomba ko abantu bagira ururimi rumwe nk'inka ibyo ntibishoboka nta n'amwe umuntu aho usanga umuntu umwe avuga ibintu byose bigaca bimengo ni bibiri ibyo
ego mu kanya nk'uko mu kanya nk'uko mu kanya nk'uko nari ndabivuze turaza kuja muri ivyo vy'ibiganiro vyanyu vyabujijwe imbere yaho ndakusomera buno butumwa buri muri bwinshi twaronse kuri facebook uwitwa risuba pascal ati je ndamubaza mumumbariza ati kuki ugarutse nuko wabonye ko amahoro yabonetse niba yarabonetse ni ikihe mu gihe mugiye kutwunganira mwabonye mu mahanga mu gihe n'abafata ingingo mu gihugu cacu batarenga imbibe ngo babone niko yavyanditse n'ivyumviro vyiwe ngo babone iterambere riri mu bindi bihugu mbega hari ico ugiye guhanura canke uzifatanya nabo mu kwemera iyo ngingo kugira ngo ntiwisubize mw'ihumbi uku niko risuba pascal yabyanditse mu mwishure hama duce tuvugana kuri iki kiganiro
numva
sabwe turacaye kumega gabriel
muriko atameze neza turiko turabumva mwumvise ubutumwa ndabasomeye bwa risuba pascal ntabwumvise ntabwumvise twebwe tuzotenga intererano kandi twibaza yuko atari intego bikenewe gusa usanga kugira ngo abantu birindire rimwe na rimwe harabugamo kandi ibyo twaronse mu mahanga mu mashuri aho turiga turazo
gabriel ntituriko turakumva sinzi ko ari aho uhagaze urahinduye aho wari uhagaze tugitangura ikiganiro ntituriko turakumva wowe uriko uratwumva gerageza mugume hamwe na cyane cyane muje aho mwari muri tugitangura ikiganiro niho twari ko turumvikana neza muri ko muratwumva gabriel rusiri turumva tutamwumva diodone adufashe aduhamagare gabriel rusiri kuri iyo nimero canke iyindi yari yatanze mbere hanyuma uh, turabandanya n'ikiganiro murumva ko twamubatumiriye inyuma yo gusubira mu gihugu c'u burundi yaramaze imyaka irenga indwi yaravuyemwo ariko arishura utubazo dutandukanye igice ca mbere turagiharira ku kumenya uko yashitse mu burundi uko yahasanze tumaze n'utubazo mwaturungikiye kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu mushobora kujayo nimba mutagashize ko akabazo tukakababariza hanyuma uh, ca kabiri turaza kugaruka rero ku kiganiro caburijwemo na polisi y'uburundi ni ikiganiro olicom na parsem amashirahamwe akorera mu vy'ubutunzi ni gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye bari bategekanije uno munsi kugira ngo bagaruke ku ngingo ya leta yo kubuza imodoka zitandukanye udukinga udupikipiki hamwe na tukutuku ariyo bajaje gushika hagati mu gisagara ca bujumbura ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turizera ko amatelefone ya gabriel rufyiri mu kanya dusubira kumutora naho yagiye mu kurindira uh, banditse kuri facebook uwitwa venan bonima avuga ati mutama rufyiri wagerageje nuko atawufise userurira akari ku mutima tekana imana nayo izoca urubanza uwundi nawe yitwa samuel ndiho ku bwayo nguyo gabriel rufyiri nimba agarutse kugira ngo bongere baje barateza akajagari twari twitekaniye inzego zibijejwe ngo ni ukuraba neza ni ubutumwa butandukanye buri kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu gabriel rufyiri muragarutse muratwumva
ndabumva cyane garuka kuri kajya kabazo rero ka ka risuba pascal
nariko ndavuga nti ubumenyi eh, twaronse mu myaka tumaze hanze tuzobushikiriza igihugu tubutange eh, hanyuma eh, n'ibyo twabonye aho twaciye tuzobishikiriza kuko twarabonye ibitari bike kandi intererano yacu niyo kubaka nta kindi kiri inyuma twe twifuza kubaka icyo ari cyo cyose tuzobikoresha hanyuma ngo Hanyuma, amahoro yaragarutse
ni mucyo avuga ngo eh, twoba twaje ngo hari amahoro eh, mu bisanzwe nta mu- iyo umuntu agenda iwe hari ibintu ataraba Eh, urumva jewe naje mu gihugu eh, yokumva neza yuko eh, hari ibyo ntarabona n'ibyo hari ibivugwa mugabo hari ibyo ntarabona nibaza yuko eh, nzoza ndagendagenda buke buke nkabaza nkaraba mugabo icyo mbona eh, jewe naragiye ahatari hake ndagenda no mu makaritsiye asanzwe kandi ngenda jenyine Eh, rero eh, nibaza yuko eh, ibyo mbona ni ibyo mbona ndashariko ndaraba kugira ngo ni eh, ndabe ingene kuri ako bi- kabazo bigenda.
kuri ako kabazo ni ego canke oya amahoro yaragarutse canke niko ashaka kumenya ibyo jewe sinovye- oe- jewe si- sindi umuhinga mu by'umutekano nibaza kuvuga ngo ego oya nibaza ko wowe undenganije Mm.
jewe ko ntari umuhinga mu bijanye n'umutekano wumva no kwishura gute ngo ego canke oya U- aho ugarukiriza amaso hari ibyegeranyo bitandukanye hari ibyagiye bishikirizwa n'amashirahamwe atandukanye haba mu- kuva mu Oya, jewe Mm.
nibaza nibaza ko icyo kibazo hari abahinga bi- b'iby'umutekano bari bukibaza jewe mbaza ibyo mbona cyangwa mbaze mu by'ubutunzi ibyo ndabikubwira kuko ndi umuhinga wabyo mugabo ugiye kunjana mu bibazo by'umutekano nibaza ko wowe uri kurandenganya ni akabazo ka Kuko, ni akabazo ka eh, pascal gafatiye ku kuba mwagarutse mu gihugu cy'u burundi um, kumbure eh, guhunga ni ni iby'umwe umwe wese ahunga ariko n'umutekano ujamo ni ukuvuga ngo iyo ngingo yo gutahuka Ubwa- Mm.
ubwa mbere u- ubwa mbere ni ukumenya ko umutekano w'umuntu uba mu mutima ibyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya Eh, umutekano rero utawufise mu mutima ntibiheza ngo bikunde Eh, rero jewe kugaruka eh, nibaza yuko oh, nafashe iyo ngingo kandi ntizosubira inyuma Eh, kuko igihugu cy'u Burundi bimaze imyaka myinshi cyane ndagikorera kandi ubu ndabona ndagikorera Eh, sinibaza rero yuko nohava ah, nicuza ngo nafashe ibintu atariyo oya Eh, niteze eh, ibintu byose dushobora kunshikira aricyo gituma eh, jewe nyamba ushobora kuba utabizi ariko ndi umukoci Eh, kandi eh, ibyo mba nabyize neza narabye nagize no kwita amayipoteze nkabamenya ko ikintu cyose gishobora gushika ngira pascal Rero, mu- aratahuye mu kirundi- ko ah, mu- ah, pascal aratahuye yuko kuri ako kabazo k'umutekano ata ego canke oya mushimye Mu kuvuga Kirundi, tuje ku reka matelefone ndagusigurire mu kirundi hari umugani baca bati iyo utagira ikintu ushobora gupfira biba bisigura ko utazi n'igituma wabayeho ngira ngo Uzi ko uwo mugani pascal wumva.
ngira ngo Iyo pascal udafise ikintu ushobora iyo- iyo udafise ikintu ushobora gupfira ntuba ufise n'imvo yatumye uvuka ubaho jewe rero sindi mu bantu bagenzwa n'ubwoba gusa mugabo ndafigira ibyizigiro naho ibintu byaba bitameze neza pascal Rero aratahuye ko kuri ako ndafise kabazo intumbero ata n'icyateye ego imbere.
canke oya pascal atahura ko kuri ako kabazo mushimye kutavuga ego canke oya tuje ku mirongo ya telefone emmanuel turi kumwe uherereye he
ndi bujumbura i bujumbura haravugwa amaki
bujumbura hameze neza haratekanye akabazo kawe kwa gabriel rufyiri atwara oricom twagutumiriye
ego je eh, ikiganiro naje gukurikiranye na deba nayumvirije ndagomba kumubaza kuko tuba tumvirije raporo itangwa n'igipolisi kijejwe uruza n'uruza mu mabarabara bavuga yuko o, ku ndwi ashobora kuba hapfa abantu mirongo itatu o, bahitanwe n'uruja n'uruza reka ndavyita akajagari kari eh, mw'ibarabara Alo?
turakumva unyarutse ko ya telefone yawe irimwo induru biraza kubandanya bitubabaza mu matwi n'utanyarutse abaza akabazo kawe wihuta Eh, Mm.
none kubwiwe uwo muha uwo muha ubwo bubasha bwo kubitunganya kugira ngo akingire abo bantu bahitanwa n'ayo masanganya atarinze gukura abo bamotari n'amatukutuku hamwe n'amakinga hagati mu gisagara uwo yoca abigenza gute nk'umuhinga urakoze emmanuel ugire umunsi mwiza ngaho i bujumbura
murakoze nawe yego barama nawe turi kumwe uherereye he
bujumbura akabazo kawe barama
akabazo byo nari mfite nisanze akabazo mm, nashaka kunganira umushyikirano- uwo muntu uze o- o gaburiyeri
uvuga unyarutsa barama mubisanzwe eh, mu bisanzwe kompirimo ibyangingo ibyangingo ishobora kudo kudokorwa imiryango mi- imwe imwe itandukanye mu bibazo kuko irabye nk'abantu bamwe baca duheze amashuri niyo twirukira biga ubuzima mugabo bamaze kubihagarika bijya yumva icyo batara hama ikindi cya kabiri nashaka azoba azotora bide ko mu buryo bwe birashobora gushira- agashikira abandi abategetsi bakomakomeye ataba ibyo nyamba baramutse bahagaze bafashe ibya ngingo y'uko abantu bazosubira guhitanwa n'isanganya ngaha mu gisagara ca bujumbura Mm.
Eh, Urakoze.
hama ikindi naco Mhm.
bibuke yuko umunyagi- bibuke yuko umunyagihugu muto muto umunyagihugu muto muto niwe wagize ujya mutegetsi wo hejuru kuko barya bategetsi bo hejuru batwarira twebwe twebwe tutahari ntibotwara igihugu urakoze barama ugire umunsi mwiza
Eh, nawe mugire umunsi mwiza ego Gab- Ga- gabriel rusiri murumvise ko abakunzi b'ijwi rya amerika babiri batwinjije mu gice cya kabiri cya kino kiganiro imbere ko tugaruka ku bibazo byabo mu nkundire mubanze mutubwire byagenze gute ikiganiro mwari mwateguye ah, cahagaritswe kubera iki mwabimenyeshejwe mwabyakiriye gute
Oh, murabizi ko tumaze imyaka n'imyaka tugira ibiganiro kandi nta ruhushya duhora dusaba iyo umuntu agomba kuvuga kira noneho biri no bwizwa shingiro Eh, ikiganiro ntibagisabira uruhusha kuko umuntu wese akeneye kuvuga n'umunyeshamakuru baravugana sinibaza yuko umuntu azontumira wese mu kiganiro nzo tuba gusaba uruhusha nibaza ko aho oya twaba tugiye ku yindi ntambwe eh, niho rero umuntu wese atangura kuvuga Eh, hama Eh, twebwe twatanguye ikiganiro turavuga eh, kigeze hagati tuza tubona eh, abapolisi barinjiye batubwira ko tuhagarika ikiganiro ca turagihagarika Eh, ariko umushikiranganji yari yaturondeye eh, ubwo nyene eh, jise kiraganiro gi- gitangura turamubwira yuko twebwe atakibazo ahubwo tugomba gutanga intererano nivyo twamwandikiye nta kindi yasubiye kutubwira mugabo mu nyuma twaje tubona polisi iza polisi ije rero eh, tuca turababwira yuko twe twari tuzi ko umushikiranganji twavuganye byaheze mugabo tura- ije rero tuca turahagarika twace duhagarika umushikiranganji kuko atari negosiyable ico kibazo mugabo eh, twebwe twibaza neza kandi turatahura amakenga yiwe cyane mugabo ni byiza ko ikibazo kivugwako kuko ikibazo cyose kiba kigoye iki kibazo ni si ikibazo kiraba ibintu by'umutekano gusa ni ikibazo kiraba ibintu byinshi Eh, Iyo kiraba muvuga icyo ngo- bita, ah, double plusieurs facettes.
iyo muvuga ngo mutahura amakenga yiwe amakenga yiwe ah, mushaka kuvuga iki ko mwarinda gusaba uruhusha imbere yo Avuga- gukora conference de wewe presse avuga ah, bo bo muri leta bavuga yuko hari ikibazo cy'umu- cy'amagisida cy'amasanganya kubera abashoferi bagendesha bat- batwara aya matukutuku batwara ama eh, amamoto batwara amakinga bagenda nabi ibyo mugabo tuye tufata ko ari ikosa ryabo eh, mu bisanzwe hariho n'inzego zijeje kubikora izo nzego zigomba kubigisha bakamenya ego n'ibyari bitavaho nk'amabarabara mabi yumvise yuko mbere hariho ne- ne- n'igisita cabaye hapfa abantu batari bake eh, turakwa mbere tuboneyeho n'akano kanya ko guhoza imiryango yabuze eh, kuko hapfuye abantu batari bake eh, bagize isanganya ryo mw'ibarabara ngo byabaye ejo Eh, ibyo rero eh, nta n'umwe atazi yuko ibintu bitera amasanganya ari ibintu byinshi cyane Eh, mugabo harimo ibintu byo kugenda nabi Eh, abamamoto mu by'ukuri bagenda nabi ibyo nta n'umwe atabizi Hari- ku byerekeye eh, ku- kubyirukana si uwo muti ahubwo hari ni- twari ko tutanga intererano ingene byogenda kugira ngo bigende neza cyane gusumba hanyuma ku vyerekeye nayo impamvu bababudije ico kiganiro nico conyene c'uko mutigeze musaba mutigeze mubimenyesha
nibyo batubwiye mugabo nababwiye yuko ibyo gusaba uruhushya tugira ibiganiro byewe n'ubwa mbere ndabyumvise ntabwo numva n'umunsi n'umwe nzi rero yuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari umuntu ashobora kubuza abantu ngo bikunde no muri korea ya ruguru ntibigikunda ibintu byabo biramenyekana mu buryo naho bitamenyekana nibaza rero ahubwo ko ari abantu bibaza ko tuzoganira tukavugana nabo mu kiganza turavugana abo mu byose tukavugana tukabereka ineza y'ibi bintu kuko ahantu hatagira deba ahantu hatagira kuvugana icyo bita deba dide ku bibazo biba bihanze igihugu nibaza yuko abantu bashobora gutera imbere na n'abanyabwenge boshobora gutyazanya gute akabazo ka emmanuel rero ati ari nka hamwe baravuga ngo harapfa abantu benshi amakisida ategwa n'abo batwara za tukutuku amapikipiki n'amakinga ati ari nk'amwe nk'uwo bashyira mu kibanza cy'abafata ingingo mwokora iki kugira ngo ntibarinde barabuza abo bantu kugenda ahatandukanye kandi bari babeshejeho n'ibyo byuma byunguruza abantu
erega erega ubwa mbere yuko mvuga kuri icyo kibazo ni ukumenya yuko igisagara si bujumbura gusa hariho gitega hariho ngozi hariho rumonge hariho kayanza hariho n'ibindi bisagara binini binini byinshi mu gihugu none abo babahebye erega ntibabahebye nibaza yuko hakwiye gufatwa ingingo iraba igihugu cyose mwarumvise nko muri kenya ingene byagenze kubera ingene bigengeje abatwara amamoto umuperezida wa kenya yafata ingingo y'uko kugira ngo bazosubire gutwara moto abo mu gihugu cyose pana mu gisagara cya kenya yuko bateza kubanza kwiga bakigishwa ibyo bita kwiga indero yo mu ibarabara ingene abantu bari mu ibarabara indero batagomba kugira ibyo mu burundi nabyo birakenewe ni kimwe mu bintu byinshi byokora kuko nimba haba amasanganya ni nyinshi si ibyo kugenda nabi gusa ni ibintu byinshi cyane nta kigo kiraba cyagizwe n'abahinga n'ubuhinga ngo byerekane mu by'ukuri imvu nyamukuru ituma ituma haba ayo masanganya aricyo gituma dusaba yuko hojyaho umugwi urimwo mw'abizi z'ubutunzi abizi iby'imyitwarire y'abantu ibi twita abo twita repisikoroge abaraba ingene sosiyete fonkisiyonari sosiyoroge abaraba n'ibintu byinshi n'abantu benshi n'ibyo nukwita prizere kompetanse zoja hamwe ni ukwiga gukoresha abahinga hanyuma ibyigwa basohoye abanyagihugu bakabimenya bakamenya ibyo bintu isi yose ni kwifokisiyona ubu niko ikora twebwe rero sinzi yuko ntidushobora kuraba gusa ikibazo nk'igihe ngo tukirabe gusa mu buryo bw'umutekano ferma anasite sekiriteri iriya prizere zasite hari ibintu byinshi cyane tugomba kuraba kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere barama nawe barama nawe barama nawe ati barama nawe ati rusiri mu ntunge gatoya aricyo gituma amakenga yo mu kiganza tuyatahura kuko wewe abiraba twebwe tubona ko umenga abiraba gusa mu ruhande rw'umutekano barama agaca abaza numva batwivuga kandi ibyo turabitahura turabyumva cyane barama nawe abagira ati abo bamotari abo batandukanye batwara amatagisi batwara za tukutuku bakaramuka bavuye muri ibyo bice bitandukanye amakisida ibisida birasezerewe mu gisagara cya bujumbura
oya ntibishoboka kuko ntimwibagire yuko amamoto atanguye erega amamoto amaze imyaka mike cyane mu bujumbura none murabizi amamoto ntari burundi gusa erega ntimubyibagire amamoto ariho mu rwanda ariho muri kenya ariho mu buganda ariho henshi mu buganda ho no muri kenya n'ibipuripuri n'ibipuripuri mwe mubizi na bimwe bitwara imizigo by'imbaho bigenda mu ibarabara byose n'amakingane byose byose byose ariko nta ngingo nk'iriga rifatwa no muri kenya nababwiye ko ingingo yafashwa ari ukubera ingene abo bantu batwara amamoto bigenje bagatesha bagakura ku isoni umupfasoni yari agonze umuntu kandi yasabye ikigongo kandi yakiza ntiyagisida mugabo kandi abwiye hagomba kubaho ikigo cyerekana by'ukuri ibintu bituma agisida apana ibyo tuzi twibwira nibyo igipolisi kirapima bakavuga ingene byagenze mugabo mbega ukuntu kiri batavuga ibya kontere tekinike kubera iki batavuga iby'abatwara abatwara izo modoka cyangwa aya matukutuku cyangwa aya makinga cyangwa aya mapikipiki ko boba bibarizwa by'amaperime dukunze ni ibibazo byinshi rero bigomba kwigwa nicyo gituma hagomba kuba umugwi w'abahinga kandi abanyagihugu bakaronka insiguro zumvikana mugabo gufata gusa iki kibazo mu ruhande rumwe rw'umutekano rwonyene nakumengo ntibyoba ari ijwi rya amerika murakoze cyane mm. turagitahura urakoze gabriel rufyiri utwara oricom twiributsa abadufashe unyene bumviriza ikiganiro muri sanga cuno munsi ko twatumiye gabriel rufyiri atwara ishyirahamwe oricom ivyo turiko turavuga ni ibitandukanye aheruka gutahuka mu burundi nyuma y'imyaka indwi yari yarabuvuyemwo yahasanze gute vyifashe gute mu bisata bitandukanye turanagaruka kandi ku kiganiro uh, muri oricom bari kuremesha uno munsi bafatikanije na parsem ariko ico kiganiro polisi kiburizamwo bavuga ko batagisabiye uruhusha vyari rero kuri izi ngingo zitandukanye zahabujijwe im- amapikipiki amakinga n'amatukutuku kuja mu bice bimwe bimwe vy'i bujumbura teoneste uratwihanganira twagutebeje teoneste halo uhe- uhagaze he ariko urabanza ugabanye iyo radiyo yawe yindi iri iruhande
ntayari Eh, akabazo kawe kwa gabriel rufyiri twagutumiriye
akabazo eh, kwa gabriel fiyiri Mhm,
ndashaka ndamubaze numvise ko aheruka gutahuka i burundi mm.
Eh, nagomba ndamubaza uko yasanze ibijyanye n'umutekano agateka kazina muntu ko kifashe Mm.
Twe nk'abarundi tumaze nk'imyaka igera kuri indwi tutari mu gihugu turashaka kumenya amakuru kugira ngo n'uwo bashaka guhunguka nawe aze byoroshe uretse nk'ako kabayeho k'amapikipiki n'amasusuku n'ibindi na- n'amagare aba yagize icyo Mm.
ahungabanya ku mutekano na cyane cyane u- ubuzima bw'abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'ibyo byuma Mm.
bagomba kubaza ibindi bisanzwe bindi yuko aho bari icyo abona kiba cyariyongereye nyuma y'ahatawe iki icyo kibazo cyane uherereye he wewe ga toneste ndi nayirobi mu- mu- mu- muri kenya uri nairobi muri kenya gabriel rusiri uh, teoneste nairobi muri kenya sinzi ko uza ku, kugaruka kuri kino kibazo uh, inyota ntirahera ku bashaka kumenya iby'agateka kazina muntu n'umutekano bariko baradukurikira
nakubwiye eh, agatakazi na muntu burya gafatiye ku bintu byinshi sinzi icyo ashatse kuvuga agatakazi na muntu kuko eh, n'ibi byo turiko turavuga n'ibintu by'agatakazi na muntu ni ukuvuga rero yuko eh, nababwiye ingene byifashe jewe atari nk'iyo eh, sida yabaye mugabo nayo nakubwiye ko twabivuganye ko n'abatwara kandi n'ibyo tuba nayo tubivugana tukabereka ineza y'ibyo turiko turakora nta kindi ndabona kuva nshika ku- n'ukuri nta kindi ndabona noba ndiko nda eh, ndashikuza nta kindi ndabona ibindi nabyo urumva amazi indwi imwe eh, urumva yuko ata bintu byinshi jewe noba ndabona mugabo nababwiye ko usanga abarundi batwenga kandi amabiro yose nagiyemo banyakiriye neza nico jewe nobabwira mugabo ibindi nabyo ni ukuguma ndaba ndaba ndaba hanyuma kubona umushikiranganji eh, yatubwiye icyiyumviro ciwe hanyuma kandi nawe yarungitse batubujije n'ibyo mugabo kandi eh, ntihagire uwuduhohotera eh, nibaza ko nibyo ari byiza mugabo tugomba kumvikana mugabo nk'uko turiko ndabivuga ni byiza ko leta igomba kumva ko hatagomba kuba ururimi rumwe eh, mu gihugu nk'inka ibyo ntibishobora gufasha umuntu n'umwe ntibishoboka kuko ibintu byerekana mu by'ukuri gateka kazi na muntu kubahirijwe kimwe mu ivyo ni uko umuntu ashobora kuvuga icyo yiyumvira kandi ntakigire icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo kidashoboka ntushobora kubivuga kiza gateza mu gashoboka eka ntibishoboka kwera nicyo gituma nibaza ko tuzoronka umwanya eh, wo kubivugana n'ababi- n'abo biraba eh, hanyuma tukamenya tukabasigurira kuko burya nabibabwiye ibibazo eh, byinshi ntushobora kubiraba gusa muri asipe sekiritere yonyene kuko ibibazo bifite nicyo gituma hakenerwa abahinga benshi eh, nk'uko nariko ndabivuga urabye eh, nk'ibintu by'amapiki- by'amapikipiki abazigura abazikoresha eh, aba- ni ukuvuga bagiye bazikura hanze bakazidandaza hano abazikoresha eh, n'abandi n'abandi n'abandi ibibazo bindi rero yarahije gushikiriza eh, bijyanye n'umutekano bijyanye eh, n'agatakazi na muntu eh, jewe ku bindi aba nkuko ndakunda bibabwira aho nagiye hose nta kibazo na kimwe jewe mbona Murakoze, nagira yego.
niko nobivuga ego teoneste ngira watomokewe muri kenya ugira umunsi mwiza Yego turafise na Vernon Bitari nawe ikaze Vernon turaho turashima twaramutse kandi turaza no kwirirwa eh, ndibaza uherereye hega Vernon
rero merereye i bujumbura i Bujumbura haravugwa maki
bujumbura turaho ni igihugu nyine ni ni byari makuru mwumva yuko abantu badatekanye babuze ibyo bashobora gukora cyane cyane ku kintu cyerekeye nko kwirukana amapikipiki amabajaji amakinga mu gisagara cya bujumbura ni hatari Mm, akabazo kawe rero kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye
yego ndamuramukije nyakubahwa gaburiyeri rusiri yambo
gira amahoro y'imana n'abantu murakoze kuturamutse
karibu karibu karibu karibu iwacu karibu sana mwari mwaraduhebye nta kundi mugabo biragoye ntabwo madamu bageti none nyakubahwa mu byo muri ko muraraba iyo ngingo Eh, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yaba yarafashe cyane cyane igafatwa abantu babona amengo ni nka kujya ko imvura iguye abantu batamenye izananye hanyuma ntibabanze ngo bige ku burenganzira bw'abo bantu ngo barabe icyatumye bafata ayo makinga icyatumye banyonga ayo matukutuku kibarabe i- abo bantu iherezo ryabo n'ubuzima bwabo uko ari bwo ntibanabagishe n'inama mwebwe ntimubona yuko iyo ngingo naho yafashwe yoba yarafashwe byihutihuti ku buryo abo bantu ubuzima bwabo bwoba busa n'uko bugomba ku- ku- kuja mu kaga bagaca babura ibyo bakora muri cya gihugu cyacu ubona n'ubuzi bwabuze abantu bategereza kuraba ukuntu bagomba kubaho bakitanga mu byo bashoboye batagiye kwiba uriko uraraba nk'abantu batwara ayo mapikipiki n'amabajaji benshi wasanga ari abahungu bahejeje amashuri babuze n'ibikorwa bashobora no gukora N'aba- n'abize kaminuza barimwo burya mu- mubirabye neza none abo bantu bose bagiye mu ibarabara ga nyakubahwa harimo n'abatagiye ku ishuri data wanje bo bo barashobora no kwihangana bagiye ku ishuri hama ba bane nabo boba bari baragiye mu migwi y'abitwaje inkoho bagaca babihiba mugabo bakaja kuvuga ati reka dukoreshe amaboko yacu bakaja mu makinga mu mapikipiki aho nta mpungenge mufite yuko ibyo bintu abo bantu baba barahebye iriya ngira ngo imyaka myinshi ntoba ntazi bivanye n'umwe umwe wese ukuntu yaba yarabivuyemo bishobora gutera kandi kaga noneho ibyo ariko bariyumvira ko ari uku- ko ari umutekano wabo noneho hagati usanga habaye ingorane nyinshi gusumba izo bari kubariyumvira urakoze Vernon ugire umunsi mwiza
rero murakoze cyane yego Gabriel Rusiri ah, asa nk'utanga ivyumviro mugabo bagarukana ko n'ibibazo bitandukanye sinzi ko mufite ico mubivugako
oya nibyo twavuze twashikirije no mu rwandiko twari twasohoye eh, nicyo gituma twibaza ko ari intererano abantu ni byiza ko bavuga kuko nibyo byubaka igihugu kuvuga umuntu agacira icyiyumviro nicyo nibaza ko gi- gi- gikwiye n'ahandi ho abantu eh, nta na hamwe ururimi rumwe nk'inka rushobora kugu- gufasha nta na hamwe byigeze bishyikirizwa oya byo kuri nicyo gituma nk'ibyo bibazo avuze nibyo byoba muri wa muguri twari tuvugishije kuvugaho bahinga Eh, nibo twari tuvuze turagiye kuvuga Mbega urwo rupapuro Eh, kandi muvuga- twemeza twagize intererano dutanga Mm.
eh, kugira ngo hagire ibikorwa Ha- twari twavuze ibitari bike byokorwa Mwaruhaye eh, nde?
tukibaza neza yuko eh, leta izobikorera ko Mwaruhaye nde?
dutangura kuganira nabo twumve icyo babyumvira ko nabo urwo rupapuro mwaruhaye nde
oya tuzoca tuba turungikira leta tuba Ni- tubarungikira kuko eh, mu mu itangazo twari twasohoye uzi rero yuko no mu gusohora itangazo umuntu arinda gusaba uruhusha mugabo eh, nk'uko nariko ndabivuga eh, kuvuga icyo umuntu yumvira biri mu bigwashingiro no mu masezerano mpuzamakungu burundi bwashyize bw'ikumu sinibaza rero yuko eh, ibyo barinda kubisaba uruhusha urutanga eh, kandi noneho eh, n'ibyo by'i- n'iby'amanama ntibasaba uruhusha barabimenyesha ibyo ni ukuza abantu baramenya ingene amategeko avuga eh, barabimenyesha ntibasaba uruhusha mwarabimenyesheje kandi mwebwe
O, nta muntu amenyesha agomba kuvugana n'umumenyeshamakuru nta ntabwo igenda uvuze bibaho none abamenyeshamakuru kuzi ingene bakora babajije umuntu borente barinda gutelefona umushikiranganje kugira ngo abahe uruhusha bavugana n'umumenyeshamakuru Ivyo- Ese ntaho ndabibonaho iyo nyishu mwayihaye igihe mwabisigurira mwa- mugerageje kubisigurira abapolisi baje kubabuza bo bavuga gute babishenguye
oya abarundi bobo ni itegeko sinibaza ko no- harimo icyo tubavugisha kirekire vrema Eh, ni bo bahawe itegeko be- bakurikiza itegeko uko riba rimeze sinibaza ko twenda kuza gusigurira abapolisi by'ukuri natwe tuba turiko turarenga karimbi turafise elvis ku yundi murongo wa telefone elvis ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga dusangira ikiyago
yego yego ndabumva uhererega elvi
Eh, ndabijumbura mu yenda ibujumbura mu buyenzi uyunguruza biciye kuri tukutuku
kuri tagisi rero kuri taxi vera akabazo kawe rero kwa gabriel rusiri twagutumiriye muri muri isanga y'uno munsi
Eh, ndamuha- ndamuramukije cyane mutumiza
arakumva amakabazo nari Ndamuha ngomba Imana kuba- n'abantu.
ngomba kumubaza akabazo nari nagomba kumubaza eh, kuko urazi nk'iryo shirahamwe ishirahamwe rikomeye cyane kugira bagire ikiganiro byo kugira bata- bahaye ibiganiro abanyeshamakuru bisaba kurinda ko barinda kubisabira uruhushya canke bashobora ku- gutanga ibiganiro ku nyatari uruhushya baronse ico nikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri naco tugomba kumubaza nk'umuntu amaze iminsi ahungutse akaza mu burundi ara- imyaka igihe yariheze ari mu gihugu Eh, nk'ubu nk'abasigaye hanze ubona aba cyane cyane aba bari mu masosiyete sivile bibatumira guhunga gukora ibikorwa ngaha mu burundi cyangwa babwira ati gumayo cya kabiri hano cya gatatu ngomba kumaza nk'umuntu agomba kugira nk'ishyirahamwe sosiyete sivile ngaha mu burundi mbona byo mworohera cyane iyo mubwira ati abarabangira ibyo tubazo nari nsise murakoze urakoze cyane elvis Ah, gabriel rusiri turagusubije mikoro
Eh, hariho ibyo ntumvise kubera amarezo numva atameze neza akabazo akabazo ka mbe- akaba- akabazo ka mbere akabazo ka mbere arakwajira ati uwundi mwebwe mu mashyirahamwe imbere yo kugirisha ibiganiro n'abamenyeshamakuru murinda kubimenyesha mwari mwacishiye ko buke buke mbwa murakigarukako hanyuma ati bagenzi banyu bari mu buhungiro baramutse babahanuje bo mu mashami yigenga bakabahanuza nk'umwe mu wamaze gushika ngaho ku rubuga mu Burundi mubabwira muti banza mubangire mugumeyo canke nimutahuke hanyuma um, ati utaratanguza ishirahamwe ryigenga yifuza kuritanguza mu Burundi mwo muhanura ko vyoroshe canke ari urubuga rugoye gukorera ko nko wigenga
oya eh, twebwe dufata yuko mpereye ku ico ca nyuma eh, dufata yuko eh, nta ata- nta ni kimwe twita mu gifaransa risike d'imetier nta mwa- mwuga n'umwe umuntu afata kuko ibi ni vocation nicyo gituma uhamagara mu kirundi eh, bitagira intambamyi erega erega ntiwibagire ko dukora ku nyungu z'abantu nk'ibyo kurwanya igiturire no gusahura amatungo ya- no gukoresha n'amatungo ya leta eh, hamwe eh, n'ibijyanye n'intwaro ibereye muri rusange ni ibintu bikora ku nyungu z'abantu bw'iki cyabo ibyo rero nabyo murumva ko kiba ari ikibazo nicyo gituma mu cyambo rikomeye tu- abantu bacu benshi bamaze kwicwa ba- twagize ibibazo tugafungwa tugahunga ni ukubera by'ukuri duku- dukora ku nyungu z'abantu kuvuga rero ngo ngo ngo ngo wogira ishyirahamwe ngo twamubwira ngo ari oya si uko bimeze kuko natwe turiko turakora kandi bibishitse nagenda bavuye ko atari bwa mbere bidushikiye ibi byo kutubuza gukora byo kutubuza kugira ibiganiro byarashitse kenshi mugabo mu nyuma tukabivugana n'abatwara eh, n'ubu kandi nizeye ko tuzobivugana eh, icyanshimishije naho icyabaye ntagishimye tutagishimye twese abo twakoranye urikomwe na parcelle ni uko oh, batubujije kugira ikiganiro batabanje kuba ibyo tugomba kuvuga iyo basoma bumvise bagakurikira bagashaka bakaja mu bandi bakumva ibyo tugomba kuvuga kuri ibyo tuvuga n'ibyo kubaka si ibyo gusambura ibyo rero eh, nibaza yuko abantu bagomba kwemera bagomba kuza kubivuga ati abantu baguhanuje abari mu buhungiro ko bagaruka ubwa mbere nabi babwiye guhunga nta masezerano wundi umwe umwe wese agenda bivanye n'ingene yumva mu mutekano wo mu mutima no guhunguka niko bigenda mugabo eh, mu mu- aba- abatwara nibo bagomba kwerekana mu by'ukuri yuko eh, abantu bari hanze bagomba gutaha jewe sinumva ko no uzokumva mu mutima wiwe yumva yuko yo yo- yo- yotaha ni ukuri nibaza ko yo- yotaha kuko navyo nyene nabi- bituje kuva kera mugabo byara byara mm, eh, narabishyitseko kandi eh, nk'uko wabivuze ngo ibyabaye mbega wabaye desi cyangwa wa- wumva u- u- mu ngingo wafashe utayishima jewe n'uko ndayishima kandi ubu ndayishima kandi sindabona yuko byontuma nicuza ingingo nafashe hanyuma ibi je mbona by'amatukutuku ibi by'amamoto ibi by'amakinga leta igomba gufata ingingo mperekeza sinzi uwambwiye gutyo muri leta ingingo mperekeza nibaza ko hakwiye gufatwa ingingo mperekeza kuko iyi ngingo yonyine ntishobora gutora umuti na gatoya ibyo ni ukuri ndumva muri leta amakenga yabo mugabo inyinshi bafashe sinibaza ko ishobora gutora umuti n'ibibazo by'amagisida kuko nabibabwiye igisagara cy'ubujumbura n'igisagara kimwe mu bisagara byinshi cyane biri mu burundi hanyuma n'amamodoka urabye mu ngaruka mbi z'iyi ngingo jowe naragiye ngaha hahora isoko nkuru ya bujumbura ndaraba imirongo ihari kandi narabajije batubwira yuko no mu makaritsiye ari uko abantu baratonda naho imvura iba iguye usanga batonze imirongo
ku kabazo kako kumenya nimba murinda gusaba uruhusha imbere yo gukora ibiganiro n'abamenyeshamakuru mwishuye ko ari oya ariko ndagaruka kuri ako kabazo yarabadije mu gice ca kabiri ati uwo bahanuza ati mutahe canke tube turarindiriye muramubwira ko ari ingingo y'umwumwe muga munyisha umutanze muvuze gutahuka biranavana n'isura ubutegetsi buhari buriko buratanga Gabriel Rusiri nimba atari banga nka bitatu canke bine canke bitanu vyatumye uhunguka ko uvuze ko wari waravyifuje kenshi ntubishike ko ariko ukaza kubikora n'ibyaha ni igiki cyagutumye ingingo umuntu afata mu mutima nababwiye ni ingingo umuntu afata mu mutima kandi nababwiye mu kirundi iyo utagira ikintu ushobora gupfira n'ubu ufite n'imvi ituma waravutse icyo ni cyo kubivuga n'ahandi hoho kuvuga ngo uzoza amahoro sinzi ingene babyita sinzi sinzi ingene babivuga biragoye cyane ibyo sinibaza ko bizoka binabaye nta na kamwe wotubwira rusiri nta na kamwe canke tubiri wotubwira ati utu twatumye tumubwira ati haguruka ufate indege witahire nta na kamwe muri utwo
oya jewe nibaza ko nabibakubwiye ko ari ingingo y'umuntu afata umuntu arabye yiyumviriye hariho nk'abantu badashobora kuza nk'abantu bari ko imitahe murumva ko ibyo bidashoboka abo umuzi ko bakekwa bagufunga urumva biragoye ibyo leta igomba gufata ingingo yabyo na yone kandi nibyo bibaza ko biri no mu bibuza abantu benshi gutaha rero hariho n'amashyirahamwe yugaye nk'izi z'amashyirahamwe murabizi neza na byose nibaza yuko iyo abawe urikome yarugawe ko nari kuza nari kuza kugira ngo ngire iki reka tuje ku wundi murongo wa telefone tuhasange wilson wilson ikaze ku ijwi ry'amerika
ego murakoze cyane uherere ga wilson
ndi mu buhindi mu buhindi haravugwa make
mu buhindi haravugwa amahoro n'akazuba kenshi natwe katanguye kuza akabazo kawe kwa gabriel rufyiri wa uricom
ego murakoze cyane ahanini jewe ni nk'intererano n'iciyumviro nashaka gushikiriza kuri iyi ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'umutekano ku byerekeye amamoto amakinga n'amatukutuku tubirabye neza turabona yuko ari ingingo ahanini yakoze cyane cyane kugwaruka rero nanjye nk'umwe mu gwaruka mbona ko iyi ngingo yoba yarafashwe gihutihuti kandi itizwe neza nk'uko byari bikwiye kuko urabye abantu benshi bari basanzwe bakora umwuga wo gutwara abantu yaba ku makinga cyangwa ku mamoto n'amatukutuku ni urwaruka rwinshi navuga ruri muri wa mugwi w'abantu bari bari hagati na hagati batishoboye badafise ubushobozi bundi kandi abo bantu nibo benshi muri gisagara ca bujumbura urabye muri aya makartier twavuga abayabaye rero n'ukuri urabye ni ingingo izoza ndabye ibyiza ishobora kuzana nibyo bike kuri ku bintu bibi izozana kuko aha turabye hari abantu no munsi bashobora gutangura iyindi myuga mibi yaba imyuga y'ubusuma ubwesikoro kuko uburundi uko uno munsi tumeze akazi karagoye cyane ugiye ku rubuga rwo ku isoko ry'akazi nta kazi gahari nta kazi gahari kaboneka kuko n'abitwa ko bariko baragerageza kwi- kwi- kwikorera bo nyine ubwabo murabona ko biriko biragorana rero eh, leta n'ukuri nk'uko eh, bavuga ko ari leta mvyeyi ni ukuri yoraba igafata iyo ngingo bagasubira bakayiga neza kuko eh, ni ingingo ije ije ku- gusubiza inyuma cyane cyane ugwaruka kandi ugwaruka aribwo mu- mu bisanzwe twakuze twumva tubwira ko ari urakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu buhindi wilson
ego murakoze urakoze kuri izo ntererano zawe go gabriel rusiri ah, hariho rero na bumwe mu butumwa bwacishije kuri facebook bugiye mu yundi murwi w'abagaruka babona umenga ah, igikorwa mwakoze nticari kibwirije gukoreka witwa damas louis yanditse ngo turamwiyamirije nta nduru dushaka mu gihugu cacu damas louis kandi avuga ngo baratanguye kuvyonga hanyuma um, uyundi ari muri uyo mugwi w'abanditse uko we yavuze yuko adatahura ko ibi biganiro mwarikoze byari bikenewe nimubona ko urwo rubuga ruzohava rubagora gukorera ko Garu- Ga- gabriel rusiri kuko mwavuze muti ubwa mbere mwarakora ibiganiro bi- rimwe na rimwe bikankwa n'uno munsi kikaba cagenze gutyo onye Ah, hari ico mubona kizohava kibera intambamyi nk'aba bariko baravuga ngo ivyo kuvyonga canke iki
iyo ni imvugo yo mu mugambwe cdf de division twese turabizi abavuze gutyo uca wumva ko ari abo mu mugambwe Nizo- izo mvugo nizo ziriho ndazizi niho tuzizi twese mugabo eh, nababwiye umuntu twebwe twemera ikintu bita deba bibe ku- ku- ku- gutyazanya mu byiyumviro Eh, iyi- abantu rero sinibaza umuntu afite icyo ni ukwita argument ibyiyumviro yemera kugira deba nk'ubu kubona mwantumiye jewe jenyine navyo ni sinibaza ko ari vyiza ni vyiza ko haba deba abantu bakaganira ibintu by'ubuhinga naye ahandi hoho eh, kwibaza ko hari ingingo none ko mubizi mwese neza ahantu ibihugu bikomera n'ahantu abantu bemera kuvuga ikintu eh, kiba kibabakiye Eh, sinibaza rero yuko kuvuga haba hariho n'ikibazo giteye Eh, ikibazo ahubwo ni ukutavuga umuntu imyaka abarundi bamaze eh, mu ntwaro y'umugambwe umwe abantu batavuga igihe hatwaraye itorona murabyibuka abantu mwarabonye ingene bashangashiwe kuvuga rero ni byiza sinibaza yuko kuvuga ibibazo ahubwo atari eh, kutabivuga ahubwo nico kibazo nibaza ko gikomeye cyane gusumba ibindi byose naho ku Twebwe kibazo rero cyo kuri- ku ego. A- a- ku kibazo cyo kuvuga ko igituma twatumiye muri umwenyene ah, ngo misangize ikiyago ntimwacisangije mwagisangiye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite ivyumviro bitandukanye hanyuma ica kabiri twashatse kugaruka ku guhunguka kwanyu ni ivy'iwanyu Oya, bwite oya, n'ico mwibaza ivyo nka urikome kuri sinibaza kuko ariko jewe nibaza icyo ndiko ndavuga ikintu bita debadide Eh.
ni umuntu muharira ni Iyo umuntu ivyo- muharira Eh, ivyo- agatanga desarigima nawe ugatanga desarigima muharira muri babiri Ivyo onye Mugabo umu- ibi ni byiza ko umunsi- abantu bavuga ni byiza mugabo ibyo ntibisubirira icyo twita rodeba contradictoire yego ariko ku guhunguka kwanyu byerekeye mwebwe nta na- nta n'uwo biza- nta n'uwo bazanira uwundi mubivugako mubivuganako nuko rero gabriel usiri ah, iki- ico ki- igikwiye gukorwa kugira ngo ino ngingo ibuza abatwara udukinga duto duto tukutuku n'amapikipiki kuja mu bice bitandukanye vy'uburundi ize igirira akamaro impande zose haba leta yayifashe mu gusigura ko yayifashe kugira ngo amasanganya agabanuke canke haba kuri abo banyagihugu bayikoresha mu bitandukanye ba- bitura abakora ako kazi n'abakora ako kazi igikwiye gukorwa ku mpande zitandukanye muri oricom mutangane cane
imbere y'uko mvuga ko bikwiye gukorwa nagomba ndabasubiremo ndababwire y'uko iyi ngingo iraba abantu badandaza ibi- ibigendeshwa amamoto ni- n'amatukutuku n'ibindi ikaraba abaziguze eh, ikaraba abazigendesha ni ukuvuga rekondikiteri zikaraba aba mm, amabanki ababa barafashe amakredi ikaraba abadandaza amapiyesi doroshanje zikaraba abazikora ikaraba abazikoresha ni ukuvuga abazigenderako murumva rero ko iraba imiryango myinshi myinshi cyane twe duharuye turagira ibiharuro twasanze ari imiryango irenga ibihumbi ijana ibi rero murumva yuko ari ingingo igomba gufatirwa umwanya aricyo gituma twaciye dusaba eh, ubwa mbere yuko eh, yobanza guhagarikwa eh, mu byifata kibanza gatoyi kugira ngo eh, hafatwa iki- hashyirwaho umugwi wihuta nabo bawuha ukwezi cyangwa bakaba indwi zibiri eh, n'izo ndwi zibiri uyu mugwi uba urimo mw'abahinga batandukanye ah, ni abivuze abajejwe iby'umutekano abajejwe eh, iby'imibereho y'abantu abarabi by'ibiharuro by'ubukene mwumvise ko bavuze ibintu by'ubushomeri abasatisiye abaraba ibijyanye eh, n'iby'ubu- eh, ibi twita abasosiyologe iby'imibano eh, hamwe n'imigenzo y'abantu lepsikologe n'abandi bahinga benshi by'amategeko ibye- na- hari abahinga benshi cyane iyo mugwi rero wojaho kugira ngo uwo mugwi uca uhereza icegeranyo leta kandi kimenyeshwe n'abanyagihugu kugira ngo kubera ari ingingo iraba abantu benshi eh, baheze bafate ibyofatwa barabe n'imvo bituma mu by'ukuri amasanganya aba ah, kuko hariho n'amabarabara twese turabona ko ameze nabi icyo kiri mu bintu bishobora gutuma haba amasanganya ni nko gutwara nabi nabyo ni birimwo Eh, kuko nababwiye ko twemeranya n'umushikiranganji be na leta arimwo y'uko ibyo bavuga mu bisanzwe tubyumva cyane kandi atari umwe kwemera ko abantu ba- bapfa eh, uko abantu bariko baravuze ntitwo- nta rumwe yobishyigikiye hanyuma kuba Ikigira kuba- kabiri kuba- nuko- mm, musongora mu Ikigira kugira muce kabiri mubwira nuko woja umu- uyo ni umugwi wokwiga nko mu kwezi kumwe mbere naho wigezira ibyazi ko uba wakoze urimo abahinga batandukanye hanyuma ikigira kabiri nuko wojaho umugwi wokwiga rero ikungene byo gutwara abantu n'ibintu mu burundi ugenda kuko hariho ikibazo gikomeye cyane kijyanye ibyo gutwara abantu n'ibintu uyu ni umugwi wojaho wokwiga ibintu aronterume wokwiga ibintu mu- muri kazoza ka kure kugira ngo urabe ibijyanye n'amabarabara urabe ibijyanye no kuyunguruza eh, ingene amamodoka yashobora kugwizwa ingene eh, muri leta hoboneka amamodoka ingene ubwoko bwiza byose bijyanye eh, n'ibyo gutwara abantu n'ab- mu burundi Hanyuma Kuko abantu ku- twese turabibona kuba n'abantu no gutwara abantu ahandi kubatwara abantu Icya n'ibintu nabo gatatu, Mhm. dusongora kuko tusigaje akanya gatonya cyane
ni ibintu byinshi cyane twari twa- twari twasabye ko byokorwa hoba kandi ikintu cyokwitwa kwigisha abantu bose bagendekeza imodoka icyo twise edikasiyo arasirikirasiyo rutiyeri hamwe no kuba eh, kubahimiriza kubahiriza amategeko biciye muri kimwe twita eh, kode rutye ibyo byose byokorwa kandi nibaza ko byogira akamaro kanini kuko biragaragara ko abantu benshi babigendesha ibyo batagira batabizi ikindi nacyo ni ibiryo bijyanye eh, nibyo n'ibijyanye n'amaperimi abantu bose bagenda kimodoka bakaba barabyize neza by'imodoka b'amapikipiki bama- umuntu wese akaba yarabyize hakurikijwe amategeko ibyo nicyo kibazo ko bikwiye gukorwa Eh, ikindi cyokorwa ah, ni icy'uko oh, eh, buraba ingaruka eh, ingaruka zisanzwe eh, ziriko ziraba kuko ntiboraba ico conyene eh, kijanye n'umutekano gusa kuko ni ciza ko bakiravuga hariho n'ibindi byinshi cyane hanyuma garusiri eh, mu majambo make ego ego hari ibindi twavuze ego mu majambo make naho rero uh, kuko urumva ikiganiro cyawe kigizwe n'ibice bibiri ku guhunguka kwawe n'ibi by'amamoto abasigaye mu buhungiro mu majambo make mubabwiye iki abategetsi bari mu gihugu nabo mubabwiye iki kugira ngo abatandukanye nimba bumva bo ba, bo kubita akarenge mu kanyu bi- babikore cyane oya nababwiye yuko uko ata muntu n'umwe agenda asezeranye n'uwundi niko no kuza atawusezerana n'uwundi jewe icyo nababwiye eh, nshitse ibujumba banyakiriye neza ibiro nagiyemo nabonye banyakira neza aho nagiye nabonye ba- nahaciye ata kibazo jewe ibyo nibyo novuga Murakoze muri uno cane.
mwanya.
Ego, Hari icyo Gabriel.
ntashobora kugira icyo mvuze ko kubera maze umwanya muto cyane indwi imwe yonyine Urakoze cane.
Eh, ibindi navyo nzogenda ndibaza ko nzo- hari ibibazo uzokwishura Urakoze.
ninamara gushika neza nkabona ingene biriko biragenda Murakoze Mugabo, cane.
icyo novuga ku ba- ku batwara ni uko abatwara bogerageza bagakora ibishoboka byose kugira ngo eh, berekane icyo nokwita ishusho nziza kwerekana ishusho nziza rero ni ukuvuga iki ni uko bareka abantu bakavuga icyo murakoze cyane biyumvira murakoze cyane badafukanye ego Bakavuga gabriel ibyiyumviro byabo Murakoze Nayo cane.
abantu ko bavuga sinibaza yuko hari icyo bizoshobora gufasha gabriel igihugu.
rufyiri mwakoze cyane kwitaba muri isanga y'uno munsi twibutse ko mutwara horicom ejo ijwi rya amerika ryongeye kubitura muratuzotwitaba ni ubwa mbere tuvuganye muri mu gihugu c'u burundi kuva mwagatahuka imyaka indwi hafi irarumanye ejo ntitwabikora ko muratwitaba nk'uko mwabikoze
jewe ndabikora iminsi yose Murakoze.
sinibazayo. erega abamenyesha amakuru mwebwe mwebwe muri ntumwa z'abanyagihugu Urakoze nimutobaka- cyane.
ubu nta muntu n'umwe atobita murakoze cyane gabriel rufyiri mutwara orikome yakoze cyane rwose diode n'icubahiro yegeranije amajwi yacu hamwe na john draden bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma niwe yari ingenieur wacu uno munsi kuri mikro murisanga mwayiteguriwe mwongera muyishikirizwa na jowe diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndayifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose turongera saa kumi na zibiri mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari turanabafitiye n'imikino ya bal mu masaha ari imbere mugumize imirongo ku ijwi rya amerika kugira ngo ntihagire na kimwe kibacika muri ivyo vyose tubahimirije guhava mwumva mu mwanya mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye